mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa intaneti mutwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowe akadomo komu mu burundi abanyamakuru barahabwa amakarita y'umwuga mashya ubu nibaza yuko bizodufasha kugira ngo iyo ugiye ahantu batakuzi ushoboye kuyerekana bikorohere gushobora kuronka inkuru gushobora kuganira n'abantu babona neza ko bariko bavugana n'umumenyeshamakuru
uwo ni umwe mu banyamakuru b'abarundi ikigo gishinzwe imikorere y'itangazamakuru mu gihugu cyahaye ikarita y'umwuga mu kanya ni inkuru irambuye turananyarukira mu rwanda no muri congo turebe ibihavugwa hano muri studio ya gatanu shadrack ari ku buhanga bw'ibyuma fatu alimaskarara ari ku bugenzuzi bw'amakuru amakuru ahagarariwe na etienne karekezi naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese tubahaye ikaze mu burundi ibiro by'umukuru w'igihugu bihanangiriza abanyamakuru kwirinda gukora nk'uko mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bakoze igihe habaga imyigaragambyo yo kwamagana indi manda y'umukuru w'igihugu ibyo biro byasabye urwego sense rushinzwe imikorere y'itangazamakuru mu burundi kwitondera gutanga amakarita aranga abanyamakuru kugira ngo batibeshya bakaziha abarwanyi cyangwa abanyapolitike ni mu gihe kuri uyu wa kabiri ibujumbura hatangiye igikorwa cyo gutanga ikarita iranga umunyamakuru eloge burikaneza komerezaho yugurura ibirori vyo gutanga ikarata y'amenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri Bujumbura umukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Fredin Bonimpa yemeje ko ibikorwa vy'ibinyamakuru ari ngirakamaro kandi abanyagihugu babikeneye kugira bashikane imbere utubabakiye gutyo hatorwa inyishu z'ibibazo vyabo yongeye kati inkuru itanzwe neza ivyara ingingo nziza abamenyeshamakuru baronkejwe ikarata nshasha igenga umumenyeshamakuru mu Burundi bashimye nizera yuko igiye kudufasha cyane cyane mu bikorwa bya minsi yose iyo tugiye cyane cyane kuri tere mu ma evenema akomakomeye yateguwe n'igihugu nibaza yuko bizodufasha kugira ngo iyo ugiye ahantu batakuzi ushoboye kuyerekana bikorohere gushobora kuronka inkuru gushobora kuganira n'abantu babona neza ko bariko bavugana n'umumenyeshamakuru azwi n'igihugu cyane cyane yuko ngaho inyuma handitse ko ko abategetsi ba gisirikare hamwe n'abategetsi bo mu ntwaro basabwe korohereza umumenyesha amakuru azo kwerekana iyi karata kugira ngo ashobore gukora imirimo yiwe bimworoheye novuga yuko ari karata nziza cyane ni ikintu ciza bashoboye kuba baduha kuri uno munsi kuko kuyironka bizodufasha gukora akazi nk'aha twahora dukora hari aho twahora tugira ingorane ugasanga ubwiye ahantu nko kurondera inkuru cyangwa ibindi ugasanga rero ubajijwe ikarata y'umwuga iyo karata rero iyo uyibuze hari aho uba ugiye kurondera utakironka je novuga yuko ikarata izodufasha nko kubandanya dukora akazi muri kino gihugu cacu kuko ni n'irya mbere iyi karata ishoboye kuba itangwa ngaha mu gihugu hari igihe ugenda ahantu batakuzi kure hagati mu gihugu ugasanga hari aho ushyitse batakuzi ukarinda kubisigura hariho n'ibimenyeshamakuru ntibizwi ku rugero rumwe hari ibimenyeshamakuru usanga bizwi ngaho bujumbura gusa hari haruguru batabizi ushyitse ugiye kurondera inkuru kubera bamenyereye petetre rtnb cyangwa insanganiro cyane bavuga ikinyamakuru ukorera ugasanga ntibakizuka bikaba ngombwa kurinda kwisigura umwanya muremure ubu rero nibaza yuko bigiye koroha kuko hariho ikarata izwi urwego rw'igihugu wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe ibibazo vyo kumenyesha amakuru n'itangazamakuru mu biro vya perezida nkurunziza yari yarungitswe n'ivyo biro nyene yashimiye cane urwego cnc rucungera ingene itangazamakuru rikora mu burundi kuri iyi ntambwe ruteye ariko hari ico yibukije ashimangira kiri ku mutima wiwe le métier fait honneur il fait honneur à ceux qui l'exercent mais professionnellement mesdames ubu mwuga uhesha iteka ariko urihesha abawukora badahengamye bagenzi bashinga ntahe bapfasoni ni iteka rikomeye kuri mwebwe imboneza zo mu kibano ni mwe mwereka abandi banyagihugu inzira nziza zo gufata mu buzima ni mwihako gateka mu kuba imboneza z'ukuri leta y'u Burundi iranejerejwe no kubona kuva uyu munsi akaranga kumenyesha amakuru gakuwemo urujijo rwose kuko mu bihe bishize n'ubwo ubu biriko biragabanuka buhoro buhoro abanyepolitike biyambitse uruhu rw'abamenyeshamakuru mu minsi iheze nubwo bigenda bigabanuka abagwanyi abakina politike bafashe mpiri umwuga w'itangazamakuru kugira babwire isi yose ko ibihe byaheze mu burundi kandi ko ijuru ryaguye ku barundi uguhuruduka kwabo ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kwatumye igitambara bari bifutse mu maso gitibukira hasi fait tomber leur masque.
niko nyamitwe avuga umuhanuzi mwishikira ajejwe ibibazo vy'itangazamakuru mu biro vya sebarundi yanagarutse ku bindi bintu bibiri Nous exhortons le Conseil national de la communication à être tatillon dans l'analyse des twingingira urwego sense kumera amagabo rukaba amaso rwitondera akantu kose mu kwiga amadosiye y'abasaba ikarata y'umumenyeshamakuru kugira ruyihe abanyamwuga b'ukuri bazi neza umwuga banakurikiza za nkingi zitatu z'itangazamakuru nyaryo arizo ugutanga ukuri ukudahengama hamwe n'ukwitwararika inshingano uko twegereza amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mvunira akagoha ibinyamakuru nabo bazokorera ku matora ntimukagire indenzarugero mushiramwo ku bijanye n'intsinzi eka mbere n'inanirwa ry'uwo ari we wese ceux de la défaite.
urwego CNC ruvuga ko rwakiriye gushika ubu amadosiye y'amenyeshamakuru igihumbi n'amajana atanu bakeneye kuronswa ikarati baranga amajana indwi na mirongo irindwi na babiri nibo bujuje ibisabwa n'amategeko byose kugira ngo bayihabwe kuri uyu wa kabiri amajana ane nibo batahukanye iyo karata Eroge Urikaneza Nairobi Jwi rya Amerika
urakoze eloge wili kaneza ijwi ry'amerika riba kure mu burundi nyine noneho tujye mu rwanda aho leta ivuga ko ifite ibiribwa bihagije byo kugoboka abaturage barumbije minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yatangiye gufasha abaturage bo mu turere twa bugesera na kayonza mu ntara y'iburasirazuba bw'u rwanda muri utu turere hacanye izuba ryinshi rituma abaturage babura umusaruro hagati aho abatarabona imfashanyo barasaba leta ko nabo yabagoboka asumutakaboye arakomerezaho Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye ndetse no mu yindi mirenge nka Gashora, Juru na Ririma baravuga ko bahuye n'izuba ryatsi ari ryinshi bakaba bamaze ibihembwe bibiri by'ihinga barumbya. Aba baturage bavuka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye baravuga ko muri iki gihe bugarijwe n'amapfa.
izuba ryaravuye pe njye nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye sharumba ijana n'ejuru makumyabiri ry'ibishyimbo yari inguzanyo urumva ko ngiye guterezwa cya munara bitewe n'iki n'izuba Ariko muri rusange umurenge wa kamabuye urashonje pe harimo n'udafite n'icyo arya aka kanya babwiriwe kandi ari munaburara kubera icyo kibazo n'inzara itumereye nabi uyu mwaka rwose twararumbije iyi kamabuye iyi kamabuye muri uyu murenge abantu bararumbije rwose nta kintu bigeze babona ko umuntu ukoresha ikibazo cy'isuka we abayeho nabi abantu barahinga si bakeza urahinga ugaheruka uko wagahinze nararumbije nabuze ibihembo kubera izuba Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iravuga ko yamenyeshejwe iki kibazo cy'amapfa cyugarije abaturage bo mu karere ka Bugesera ndetse no mu karere ka Kayonza hose ni mu ntara y'iburasirazuba kugeza ubu iyi minisiteri ikavuga ko abatoranijwe bashonje cyane kurusha abandi batangiye kubaha ibiribwa bwana kayiranga emmanuel ushinzwe gahunda y'igihugu y'ibiribwa by'ingoboka yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko abaturage basabiwe n'uturere twabo guhabwa ibiribwa by'ingoboka batangiye kubigezwaho hari uturere mu by'ukuri twagize izuba ryinshi twagiye tugira ibibazo byo kuba twabona ibiribwa bihagije kubera izuba ryabaye ryinshi vuba ryibwe cyane harimo akarere ka bugesera n'akarere ka kayonza imirenge imwe n'imwe nakubwiye ko dufite tubika ibishyimbo ibigori umuceri ingano ndetse n'ifu y'imyumbati rimwe na rimwe iyo icyo kibazo kibaye tubonye ubusabe bw'akarere busaba ibiribwa bingana gutya mu by'ukuri turabibaha twarabahaye kuko hari imirenge itaragize ikibona muri sizoni ya mbere n'iya kabiri abo bantu rero bari bakeneye mu by'ukuri inyunganizi tubaha rero ibyibuze bishobora kubatunga ukwezi byaba ngombwa yuko nta cyaba nta gihindutse tukongera tukabaha ibindi abaturage baravuga ko babashije gufashwa ari bake cyane cyane cyane abasanzwe babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudeyi abaturage bagasobanura ko n'abandi bakwiye kugezwaho imfashanyo kuko iri zuba ryabakiye bose ahubwo leta nawe nyine yareba ukundi kuntu tugenzereza yazanye imfashanyo izifashisha abantu bakeya abantu bafaye ibyo kurya babaha ibigori babaha ifu y'imyumbati babaha ibishyimbo harimo abaha ibyo kurya iyo lisiti irasohoka Aba- noneho abandi batahawe no- urundi nta cyari ikibazo byari rwaserera bashaka no kugira ngo babihagarike minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyo igiye gufasha itagendera ku byiciro by'ubudehe umuturage arimo ahubwo ifasha ikurikije umubare w'abaturage bashonje uwagaragajwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ntabwo turabanura mu turebe ibyiciro tureba twebwe bafite ikibazo abafite ikibazo muri muri rusange nibo tu- nibo nibo nibo dufasha ntabwo tujya kurobanura ibyiciro uri mu cyiciro iki n'iki n'iki ariko uf- tugafasha nanone ugomba gufashwa ufite ikibazo mu by'ukuri kijyanye n'ibiribwa udafite ubu- i- i- ikindi- indi nyunganizi udafite ubundi buryo bwo kuba mu by'ukuri yakwihaza mu biribwa umurenge wa kamabuye uvuga ko imiryango isaga magana abiri ariyo imaze kugezwaho imfashanyo y'ibiribwa abafashijwe bahawe ibishyimbo ibigori n'ifu y'imyumbati mu karere ka bugesera hamaze gutangwa toni magana ane z'ibiribwa naho mu karere ka kayonza ho hatanzwe toni magana atandatu mirongo inani nk'uko bisobanurwa na minisiteri y'ubuhinzi leta ivuga ko ifite ibiribwa bihagije byagoboka abaturage bose bahuye n'ikibazo cy'izuba cyangwa ibindi biza bwana kayiranga ushinzwe gahunda y'igihugu y'ibiribwa by'ingoboka asobanura ko bafite ibiribwa byakwira kimwe cy'icumi cy'abatuye u rwanda asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
asomta kaboyi urakoze ijwi ry'amerika ribakure mu rwanda ribajyane muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abafungwa bafungiye muri gereza nkuru ya uvira barimo abarundi n'abanyarwanda mirongo itandatu na batatu bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo icy'inzara no kutagira imiti yo kwivuza ihagije ubuyobozi bukuru bwa gereza ya uvira bwabibwiye umunyamakuru wacu vedaste ngabo uri uvira nk'uko tubikesha umuyobozi wa gereza ya Buvira Christian Rukerwa yatubwiye yuko iyi gereza yugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibibazo by'ubucucike bw'imfungwa kuko yubakiwe abanyururu ijana na mirongo itanu ariko uyu munsi irabarirwamo abanyururu magana urwenda mirongo itandatu na babiri barimo mirongo itandatu na batatu b'abarundi n'abanyarwanda bashinja ibyaha byo gukorana n'imitwe y'inyeshyamba kwiba ndetse no gufata abagore ku ngufu uyu muyobozi nubwo yirinze kuduha amajwi yemeza yuko usibye ubucucike buri muri iyi gereza ya bubira bafite n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kuko amafaranga leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ibaha angana na miliyoni icumi z'amakongomani mu gihe cy'amezi atatu yo kugaburira abanyururu ari makeya kuko ayo mafaranga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aza ari ayo kugura ibiribwa by'imfungwa magana atatu none kuri ubu niyo agura ibifungurwa by'abafungwa magana urwenda mirongo itandatu na babiri bafungiwe muri iyi gereza christian rukerwa avuga yuko kubera iki kibazo cy'amafaranga adahagije leta ibaha mu kugurira aba banyururu ibiribwa hari igihe ashira ugasanga abanyururu bamaze iminsi ibiri badafungura uyu muyobozi avuga yuko kubera iki kibazo bashyizeho gahunda yo kwemerera imiryango ifite abayo bafunzwe kugemura buri munsi bamwe mu barundi bo mu nkambi yo mu rusenda bari bafungiwe muri iyi gereza ya buvira nabo bahamye imibereho mibi yo muri gereza ya buvira utarashobora kugera igihe ntuzi hakaba ntuzi karanse y'amazi ugasanga ko ikoti kimwe igura amafaranga ntuzi igihumbi najya donk abajya amazi ari muri kinyarwanda kuvuga ni litiro n'inusu hama kiri cya kabiri naho mu bisanzwe muri prison nta njyavurema zihari uburyo bwenda turabafungurira ntuze katolika niza gufasha ntuze kandi nawe nyine ifasha ntuzenyi mardi nibazanira ntuze akagari gato cyane hama mugaca mubona kugira gute mugaca mubana mwiranje ubundi buzima bwo kubaho iyo mubase nk'amapositora bakaza barafasha buke buke ariko nta nta byo kujya biri muri prison ntabyo donc ni ubuzima bugoye cyane rwose kenshi na kenshi umuntu ari muri prison kenshi yitungirwa n'imana kubera ko urwaye nk'indwara ikomeye donc urapfa bagaca bakuzika ata- atanicyo bisabwe donc mu gihe urwaye urashobora kunywa paracetamol imwe cyangwa zibiri urumva izo nazo ntizoshobora kugira gute ntizoshobora kugukiza kuryama usanga vraiment ari uburyamo bubi cyane ahantu mu- habi rwose habi cyane kuko nk'aka- nk'agashambure gato hajyama nka- nk'abantu nk'ijana donc abantu nk'ijana nk'agashambure ki- k'imetero zibiri urumva ko ari urupfu mu rugo andi makuru ava mu ishami rishinzwe ubuzima muri iyi gereza ya Uvira avuga yuko kubera iki kibazo cy'ibiribwa biri muri iyi gereza hari abanyururu ijana na mirongo itandatu na batatu bafite ikibazo cy'imirire mibi barimo abarundi n'abanyarwanda ndetse n'abandi batuye kure y'imiryango yabo nk'uko bitangazwa na muganga mukuru muri iyi gereza dr kalise mukoronganyi pasiteri ngarukiye prince nawe ari umuvugabutumwa w'umukorerabushake muri iyi gereza nawe ahamya ibibazo biri muri iyi gereza na hariya hariho abakire hariho n'abakene Ki- aba- abafite ubushobozi usanga bafite nk'ubushambure ibyumba byabo babamwo n'akamaterane wa- wenda n'agatanda abandi bababaye nabo barahakwa kuri abo ngabo bakabatekera bakabamesera bakabakorera uturimo kugira ngo babone kuko babona byibura n'icyo barya uwo munsi ngo ariko hagati aho hari abanacururiza muri perezida baracuruza hariho aba usanga bacuruza amavuta batuma hanze bakaba ukabazana amavuta bakagurisha aho ngaho hariho abagurisha utuntu duto duto twa biswi ah, yabona udufaranga agatuma hanze bakaza bakagurira aho ngaho mwomenya yuko mu gihe uyu mubare w'abanyururu ukomeje kwiyongera muri iyi gereza ya Uvira ni nako batinda kuburanishwa kuko umunyururu wifuza ko dosiye yihutishwa mu kuburanishwa atanga amafaranga amadolari ijana ya tike akajyanwa gufungirwa muri gereza y'i Bukavu aho azaburanishwa vuba bitewe n'umubare mwinshi w'abacamanza baba bari i Bukavu Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu tugeze ku isaha cumi n'ebyiri n'iminota cumi n'itanu ku isaha y'i kigali n'i bujumbura hano muri sitidiyo ya gatanu i washington dc turi kuri saa sita na cumi n'itanu tugiye mu bwongereza itariki ntarengwa yashyizweho kugira ngo ubwongereza bube bwavuye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ni mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda minisitiri w'intebe mushya w'ubwongereza boris johnson avuga ko ubwongereza buzava muri uwo muryango kuri iyo tariki nta masezerano habaye keretse umuryango w'ubumwe bw'uburayi wongeye kuganira ku ngingo yerekeye igihugu cye kuva muri uwo muryango mu kanya mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na atanazi karayenga umunyamakuru w'inararibonye uri pari mu bufaransa amubaza uko abona minisitiri w'intebe boris johnson ahagaze ku bijyanye no kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi
haranyerera kuko nawe nasize azi neza icyo ashaka kuko mu gihe kibabwa yuko ngo iyo tariki ngo ntabaduka ngo bazogenda ubwongereza buzava mu bihugu by'iburaya byari bishyize hamwe hanyuma ikindi gihe nabo abonye abantu bariko bakoma induru bavuga bati ibyo bintu bisa n'ukwiyahura akavuga ngo yago rero ngo ntaco ngo tuzogerageza ngo tubwire abanyaburaya bisubire ko bemere dusubire tuganire mugabo kuganira byarabaye byamaze imyaka ibiri umupasani theresa may niwe yatwara leta y'ubwongereza abanyamateka bo mu bwongereza barabyanse ibyo yari yashikije byose rero sinzi ingene boris johnson azoshobora kubwira abongereza bati jewe turagiye turavuye mu bihugu by'iburaya ariko birashoboka ko tugumayo cyangwa birashoboka ko baduha ikindi gihe kugira ngo tuganire bishoboka na gatoya yego aravuga ngo amasezerano we yasubiriye theresa may ngo yari yashyitse ko n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ngo nta gaciro agifise akavuga ko ata n'umwanya azoba afitiye abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'iburaya kubonana nabo ngo mu gihe batosubira kuri ayo masezerano bagiraniye na theresa may uko kudadaza bivuze iki ubibona gute kudadaza mu by'ukuri asa n'uwataye umutwe kuko ntazi icyo avuga ntazi n'icyo atavuga kuko abanyaburaya baramuhaye iminsi barahaye ubwongereza iminsi bikwiye barahaye ibiganiro bikwiye baramubwiye bati barabwiye abongereza bati nimushike ku ijambo mwebwe nyine muvuga icyo mushaka rega se abanyaburaya birukanye ubwongereza ni ubwongereza bwama bugushaka bwavuze yuko buzovamo ni ubwigenge bwayo ariko ndibaza boris johnson nta kimenyi icyo avuga n'icyo areka nicyo giteye ubwoba kandi nicyo kibabaje gusoma kuko ubwongereza n'uburaya ego baravanye ariko amategeko bari bumvikanye ingene bavana byari kugenda neza bakavana neza biravugwa nuko iyi leta yiwe nshasha yayujujemwo abantu bashigikiye ivyiyumviro vyiwe nyene iyo ntumbero yiwe ku bijanye n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya uravye abandi banyepolitike no mu nama nshingamateka mu bwongereza azokoroherwa uh, kuri uko kudadaza ntashobora koroherwa kuko abashingamateka bo mu mugambwe wiwe bamwe bamwe bariko baramudohoka ko bagira ati wowe urasara wowe urasara uriko uratembagaza igihugu uriko ushira mu ngorane zidashoboka abandi bamutera ivyatsi amashirahamwe y'abantu bafise amahinguriro baramubwira ati ivyo n'ibindi bishoboka ariko twogenda tudafise amasezerano y'uburaya abandi bamutera ivyatsi wabivuze nabo badanaza amahera irinkoseringi iriko irakoroka biteye ubwoba abandi bamuteye ibyatsi cyane cyane kandi icyo giteye ubwoba ni barya batwara nka ekose premier minisitiri wa ekose avuga ati ubwongereza bukikura mu bihugu by'iburaya turere tuzoca natwe twikura mu bwongereza ni ibintu biteye ubwoba ahubwo ni ibintu bibabaje kuko ubiravye ijambo ry'ubwongereza wabivuze rizogabanuka rizogabanuka mu isi cyane cyane no muri afurika abantu kugira bavane n'ibisanzwe kugira bahukane n'ibisanzwe ariko umwe muri bo agize ati ijambo twapfundise sinkiryemera niho bica bitera ubwoba ubwongereza rero nibwo buriko burisha mu busego buteye ubwoba yego tuze ku mirongo ya telefone dufite samuel samuel uratumva yego ndabumva yego uhamagaye urihe uri bujumbura mu burundi yego urafise ikibazo eh, ci- ubaza umutumire canke icyiyumviro ushikiriza iki kibazo hama ndaguca nshikiza ni- ni- n'icyiyumviro nk'intererano yego Ah, bwa mbere byo ndaramukije umutumire arabumva hama nkaca ikibazo cya mbere ngenda mubaze yagenda mubaze mbega icyo kintu gituma ubwongereza kuva muri bibiri na cumi na gatanu buguma bwi- bwihatira kuva mu mu bumwe bwa burayi ku nguvu hamwe ubona ko a- aricyo ari- ari- aricyo gituma ba- abo bashikirangandi ba mbere biri umushikiranganji wa mbere aricyo kibazo ari ajyaho kimushyiraho kandi kamukura mbega ubwongereza bwaba bufite inyungu iyahe mu gihe buzoba burundu mu- mu- mu bumwe bwa burayi icyo ni ikibazo cya icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri vuga- ndibuka neza ko nimba iheze mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi bagize na kamarampaka aho abanyagihugu mu bwongereza ba- aribo bashobora guhitamo kuguma mu bwongereza iyo kuvamwo none ajya amatora nkaco yoba yaravuye cyotuma bumbure bufata ingingo eh, ibereye ku- yo- yo kuvamwo cyangwa yo kugumamwo ama nabonye ko yavuze yuko yatanze ikinga cyo gushika mu mu mpera z'ukwezi kw'icumi n'umwaka turimo ko ah, ubumwe bwa burayi bwemera canke bwanka bwongereza bushobora kuvamwo atari amasezerano habaye mbega ubwongereza hamwe bwoca buvamwo ata amasezerano habaye hagati y'ibyo bindi bihugu bigize ubumwe bwa burayi ubwongereza bwogira canke abanyagihugu na cane cane abadandaza sinabonye ko bavuga ko hamwe bwovamwo byatumvikanye ko o, ubutunzi ku isi bwohungabana kugira ngo ibibazo hama nk'intererano naho nk'intererano naho nagira mvuge nti nibaza ko n'ibindi nk'ibindi bihugu novuga ibihugu byo muri afurika na cyane cyane n'ibihugu byo muri biherukiye muri aziya mu kirya kigobe cy'abarabu byone akarorero bikabona ko o, kujya mu ishyirahamwe canke kurivamwo atari ikintu wiyumvira mu gatondo bukeye ukakigishyiramo kandi ubona ko o, nabwo byoza birage- biragerageza gu- gushyira imbere inama nk'iyo yo gushyira ingingo imbere kuko nk'ubwongereza buratanze akarorero naho birimo biravugwa mbwa biratanze akarorero yuko ah, demokarasi ya- y'abanyagihugu bo mu bwongereza bayubahirije kuko nko kuba butaniye bureme- butashaka yuko bwovamo ku nguvu hatariho amasezerano ari kugira ngo bwubahirize ubwigenge bwabwo no kugira ngo bugumane igihuza n'iteka mu Yego.
makungu murakoze murakoze cyane turabashimiye mwo mwishura atanasi karayenge ikibazo ca mbere abajije ngo kuva eh, mu bumwe bw'uburaya eh, k'ubwongereza ngo niyihe nyungu ubwo- bwokuramwo cyane cyane atana amasezerano habaye ata amasezerano habayeho nta nyungu zimwe irimo kuko bazoshima rwose mu- mu butunzi mu mirano mu- mu bintu byinshi kandi noneho rega burya uravye ama- arya amasezerano yo kuva mu mu bihugu vy'iburaya ingene bayi- bayashizeko byamaze umwanya muremure cyane bam- byamaze imyaka ibiri ntibyoroshe kuko na- uburaya na- n'ubwongereza bari bamaze bari bamaze hamwe imyaka mirongo ine n'itandatu urumva umuntu mwubakanye imyaka mirongo ine n'itandatu biragoye kugira ngo muvavanure muvuge muti tu- jewe nda- nda- ndagiye inzu twari twarubatse ura- urayisigarana cyangwa urayigurisha iriho abana cyangwa uri- bi- biragoye rwose ku- kujya ku- kwahukana ah, ku bantu bamaze imyaka mirongo ine n'itandatu bubatse inyungu kandi iki- ikindi ki- kiboneka abongereza ntibaza yuko naho babisohoye nibyo ni- ni ni intwaro rusange ibintu ni ukubyubaho ni ukubyubaha abonye abanye- abongereza babishatse muri byinshi kuva mu mu bihugu by'iburaya ariko umuntu yibukije ama- mu mamamazo ya kijya gihe cyo kugira brexit hari abantu abanyepolitike babeshe amenya bakabesha igihugu bakavuga yuko intambamyi bafite ubwongereza bufite kuguma mu bu- mu- mu bihugu by'iburaya ari nyinshi kandi aricyo gituma bagomba ku- gusokora barabeshe ubu rero byaradadahutse ubu rero barabonye ko barwo benshi ubu rero birabagoye kubisanasana ikenshi ya kabiri ni uko yavuze ati mbe hashahado ko yabaye none bagazogera nshaka ndi bazogera mu mategeko yo mu bwongereza burya hashahado cyangwa ihabaye ntibifashe ingingo ntasubirwamo bavuga yuko ari consultative ni ukuvuga abashingamateka bashobora kuvuga bati oya iyo hashahagamo n'aho yabaye n'aho abongereza bashatse kuvamo twebwe twoshobora kubihagarika cyane cyane hamwe imigambo mikuru mikuru byemera bakabigirira hamwe abarya bitwa ba conservateur n'abarya ba labor bumvikanye ngo bisubize inyuma brexit igahagarara hanyuma naho kuvuga uti kuva mu yavuze ati mbeho ubwongereza buvuye mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'iburaya ubutunzi bw'isi buzogabanuka bisa nabyo ariko ubutunzi bw'isi ko aribwo bwose buzofatwa n'iyo ngingo cyane cyane ubutunzi bw'igihugu cyitwa ubwongereza kuko naho bavuga ngo kandi ni trump yirirwa arababesha ngo ubwongereza ngo ntacyo ngo buvuye iburaya ngo buzoca bufata bugire ubucuti budasanzwe na amerika bifata imyaka myinshi myinshi cyane kugira ngo amasezerano bahorana iburaya bayagira na amerika ntibyoroshye rero yego dufite kandi innocent ku murongo wa telefone innocent uri he ndi i kigali mu rwanda mu murenge wa muhima mu karere ka nyarugenge yego ikibazo intererano nari mfite ikibazo n'igitekerezo yego ndamanza nta n'igitekerezo ngewe buriya mbona kuba ubwongereza bugiye kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi hari byinshi bimwe mu bikorera mbese bisa nk'ibizasubira inyuma cyane mu bigendanye n'ubucuruzi burya iyo abantu bashyize hamwe iyo ibihugu bishyize hamwe bituma ubuhahirane bworoha burushaho kugenda neza naho iyo igihugu kimwe kivuze giti twebwe tugiye kwigenga ku ruhande rwacu ngewe numva rwose ubucuruzi bwabo mu imbere mu gihugu mu banyagihugu muri rusange hari ikitagenda neza ariko iyo bari hamwe bari kumwe n'abandi amasoko rusange mu bihugu hirya no hino byose bikorera hamwe byoroshya ubucuruzi kurusha uko igihugu cyakwigenga ku giti cyacyo ntibaza ntise wa muturage wo hasi ntashobora kugira ingaruka kubera ko ubwongereza buvuye mu muryango w'ubumwe bw'iburayi ntashobora kugira ingaruka wenda mu byerekeranye n'ubucuruzi ese kubera iki bavuyemo inyungu bazakuramo ni iyihe murakoze cyane n'icyo kibazo nari mfite murakoze cyane ku nyungu cyangwa atanyungu nibaza ko atanazi mwari mwabivuze ariko ariko aravuga ngo buvuyemo ku munyagihugu asanzwe n'umucuruzi asanzwe n'izihe ngaruka ko aha mu bufaransa no mu bindi bihugu byo muri buraya hariho abongereza benshi baba iburaya bakora iburaya bafite imiryango iburaya babugwa iburaya abo nibo nohera benshi tubana turavugana turagenderanira tukanonosora ni ukuri ubirabye uko bimeze ubu bose baragandaye sinibaza yuko hari abongereza benshi biyumvira yuko kujya kwidohora mu bihugu by'uburaya bizobazanira inyungu ziboneka inyungu mu miryango inyungu mu bana babo biga inyungu mu rudandazwa inyungu mu kuvugwa inyungu yo kwisanzurwa ukagenda muri mu birigi ukajya mu budagi umwana w'umwongereza agatangura kwiga i londres akabandanya master atene akagira docteur à madrid ni ukuri ni ukuri biragoye kumva ingena abongereza babyumva yuko harimo inyungu kwidohora gutyo ikindi nacyo batumva benshi babonye ko barabeshwe kubabwira ngo iburaya ngo ntacyo ngo tubivuyemo ngo tuvuye mu iburaya ngo tuzoca ducudika n'ibindi bihugu byo ku isi ibyo bihugu byo ku isi nabyo nta bundi buhinga umuntu arinda gushyiramo ibyo bihugu byo ku isi nk'ubushinwa nk'ubuhindi brezil reka n'ibindi bindi bikomakomeye byacuditse n'ubwongereza kuko ubwongereza bari mu muryango w'iburaya
abakoze atanazi karenga na fide niyo ngabo baganiriye namwe mwese muteze amatwi radijwi ry'amerika naho mu kanya isamuya n'igice mu yandi makuru